so my correct people, i don't show again with another gist for here we see there on um, uh, reverend esther Jai and queen naomi and of ife you understand so with and of ife body guide one chief like this when he the follower. you understand When he dey clear road we see there for the issue so the issue wey we did right now be say They say wen eh, last time wey be say queen naomi and caviarcy eh, get some little issues so say queen be there for, for eh, i don't forget wetin dem call and just now i don't forget i go remember say as ah, she can't dead yet, so caviarcy can buy a car so queen say be the dey vex e no want di car later on they can call reverend esther ajayi come collect am as e come collect am den whether dem say oni oh, of ife come even still collect the car back i no come even understand again my people. so dis gist eh hmm, no be small one so my correct correct pipo abeg make you subscribe for this channel make you follow plenty gist dey come out dis one when they just do olojo festival so When be say hmm, queen naomi They were they were we were waiting for Queen Naomi to appear for the festival, but you know, unfortunately, she didn't come out. She didn't appear there, so we don't know wetin happen. So we also here waiting. They happen. Anything I dey talk for here, my people, you. Mm-hmm. So make we enter and uh, the whole gist, guys. My people, they say Reverend Esther Jai really feel sorry for queen naomi you understand e get one video when i i be wan bring um, but I'm not gonna know whether i get copyright When queen naomi for e get one party when he go When dem they use the name they sing Oh, the di um only of her sisters dey there that party uh, iyala uh, iyala j dey there and uh, all the uh, queen uh, queen mariam dey there for that party When they dey use queen naomi name dey sing they call and say ayaoba ojaja the second That they use and they sing like that. she they dance she dey spray and this cloth na she wear that day you understand as i watch that, video i keep watching it watching it every now and then i they watch i can't even put them for my group but dem see what dey happen for there you understand she no tell di musician say "Not take my this thing so when i watch and finish watch and finish you know how many times so i gonna ask myself say ah what did dey happen you understand i gonna ask myself what did dey happen with queen and Ooni of what is going on are these people are they deceiving us are they still together you understand i was just thinking what is going on why why why are things like this why things don't they move well my people my people, um, right now um, reverend Sajayi don't really show say yes this is what i want her to be doing she don't really show say yes she's a mother and again say she's a really christian you know a leader of for that matter she don't show am to Queen Naomi right now this is what i want her to be doing right now she don't tell Queen Naomi say everything when e dey happen make she dey take am easy say make she prove to herself make she tok say i am the queen make she tok say nobody reach me make she tok say i am moving on i am not eh, eh, waiting eh, waiting for anything i am going forward e say make she just dey pronounce good things for herself you understand because dat day when oni of ife tok dat finish you understand as i hear that, the thing said e shocked. talize me you know you know not be like that You e no to shock me like that because kabiyesi is always is always like that pronouncing neg uh, na negative thing na go say that they happy you don't ever see where women women when they marry they marry one woman sef na wahala no dey talk of how many women dem come dey okay together have you ever seen that see that before It doesn't exist guys my people, he got the gist when we hear when they say "Uh, reverend s ajayi talk." say e say now he don't know say kabiyesi no get forgiving spirit because of waiting. Uh, eh, she do oni of ife because of waiting. He do say now he don't know say kabiyesi no get forgiving spirit because of that. This thing wey e do but last time president of Ajayi Ife Ooni of if first do am when they praise his wife they give their name They do this one if you watch Kabiyesi well that day you will know say he don't drink you understand you know say Kabiyesi don't drink before Kabiyesi will come out you cannot see any woman it's not it's not it don it's e no dey exist na dey hear me so e no dey exist say husband and wife they no dey get issue or this thing one wife one this thing They dey get issue all the talk of how many women you understand It doesn't exist that everything will just be okay everywhere anyway kabiyesi just pretend you know all those when they talk they hear the wives They do this one she just they give us content anyway so my people only of I come out dat thing still dey shockalize pipo wen onyofufe dey say e no mention queen amini but na queen amini na im leave am comot e dey say olori olori leave am comot e say right now see everywhere olori is don full am na wetin kabiyesi talk? dem say the thing shock pipo sha is kabiyesi suppose to be saying that? That means kabiyesi still but e still dey go dey call queen naomi dey beg am kabiyesi for the forget maybe waiting dem dey talk for youtube or facebook kabiyesi is still calling queen naomi to queen naomi no even gree pick her call Now when tajani kawo na him go just give the phone to he go talk with am you understand so my people, with the way kabiyesi take talk that day na go see say kabiyesi just he just dey talk so that they go cut and go give queen naomi e go come make queen naomi jealous kabiyesi still love queen naomi you see all those oloris wey e dey there kabiyesi doesn't love them? i'm telling you pa you know that the truth remains that queen naomi don't even know before say kabiyesi love her can you guys beat that queen naomi really didn't know say kabiyesi love am before na wen e comot as he come begin they call and they beg am na dat time kabiyesi eh, queen naomi come know say kabiyesi love am na you understand if you no know now, first when he say you e go comot you no go call your wife say you dey comot you dey come you go comot just like that. how many days you no go come house you go stay hotel with women ah kabiyesi sef eh you too like women okay now when he marry wife then all those oloris wey dey inside compound there is there they get uh, all those women Oh, there are women inside Ooni of Ife palace Oh, when he never marry when he go even go marry self. my people he said this one wey Queen Naomi dey eh, uh, Ooni of Ife dey do he say na Queen Naomi na be Ooni of Ife covering